iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki cumi na rimwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uyu ni wo mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu ukuvuga ukuvuga umuntu aryigimiza vyoba ari ubumuga mu mu mvugo z'umuntu ni ingwara umuntu agendana umu, uh, ni ingwara umuntu agendana canke ni ikibazo c'inyifato mbe yoba ari ingorane ishobora guhera coba ari ikibazo kivugwa kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu kuri ico kibazo co kugigimiza turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo kuva bakiri bato n'ivyo bakoze mu kugikemura twatumiye kandi n'umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato agerageze kudufasha gutahura iki kibazo caba afise ingorane y'imvugo kazi rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri kino kibazo kuri uyu munsi wa gatatu nimero ni yayindi mushobora gushikiriza ku ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibabwiye kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku bibazo vyerekeye amagara y'abantu muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabahaye ikaze rero mwese ukuvuga umuntu aryigimiza vyoba ari ubumuga mu ijwi canke mu mvugo y'umuntu ni ingwara umuntu agendana imutuma avuga mu buryo butandukanye n'abandi canke n'ikibazo c'inyifato mbega yoba ari ingorane ishobora guhera coba ari ikibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ngwara ni ivyo mu bimwe mu vyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu c'uyu munsi nk'uko twabibabwiye turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo n'ingene bagerageje kugikemura twatumiye kandi n'umuganga psychologue nibaruta mediatrice adufashe gutegera neza iki kibazo muganga mediatrice yanonosoye ibijanye n'inyifato araza kugerageza kudufasha gutegera neza no kumva icyo umuntu yokora kugira ngo bavane n'iyi nyifato canke uburwayi ubumuga bwo kuvuga umuntu agigimiza bikamutuma atagira ukwizera muri we iyo hageze guserura iciyumviro nk'uko twababwiye rero nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muhamagare mushikirize ivyiyumviro n'ibibazo murashobora kandi no kuja kuri facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibyumviro tukabisoma tukabaza na muganga cyangwa tukabaza psychologue madame nibaruta mediatrice akagerageza kubishura adresse yacu kuri facebook ni voa radio yacu reka rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize imwe mu ntahe za bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kugigimiza ni inkuru mugenzi wacu diane ndonse yaduteguriye mu ndwiheze abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ingorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo ni kena ry'ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamwo eric batungwa nayo ni umusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza jewe kubanzingira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri sogondere meme nari umuntu agigimiza cane cane nk'iyo ngize ubwoba aho vyari ibindi bindi ntama gushika mu wa mbere muri universite ntanguye mu wa kabiri rero muri universite ca naja hano ndavuga nti harageze ko nogira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba vy'umubiri bikwiye nk'ivyo abandi basanzwe bavuga neza ntisimubona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amaca ndaja ngaho ndatangura ndarondera irya nino ndaja ku mihora y'ingurukanabumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nize muri psikoroji kubera aho jewe nagize igisata kijejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa sante mentale pratique et psychotherapeutique muri universite y'u Burundi hamaca nongera nza ndaraba n'abandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga ico no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuga muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo ivyo bikabatuma banikumira nk'ifise ubwo bumuga narashobora kuba mfise iciyumviro ugasanga gusa ndose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkaba mfise nk'inkuru nyene nshobora gutera abandi hama ugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko vyambabaza hama n'ikindi naco warashobora gusanga mw'ishuri iyo hageze kuwishura wari usanzwe uzi inyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga uriko uragigimiza abandi bace batwenga hama ugasanga nk'iyo nyishu uyigumitsamwo eric batungwa nayo amaze kubona ko akiza ingorane yo kugigimiza yaciye agira iciyumviro co gufasha abandi ahanini agashimikira ku myimenyerezo ifatiye ku kuntu umuntu ahema si imiti mvuga ndaguhaye nigenda umira amakinine nti mu gitondo na saa tatu no mw'ijoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kubera nk'uko nababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice by'ihemero byiwe ntibiba bikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora ukuntu umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako ndabahaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema ndakoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu ko zahetse hama icya kabiri naco nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukaza urayafumbata uko ufumbata uwurekura uza uravuga uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo n'ivyo n'ivyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo nti nti data na mama aro nk'iryo jambo mutarikoresheje mw'ubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu turafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uriko uravuga uti data da ugafumbata nkamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espace ta ugutandukanya umwanya bica bifasha na wa muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata akanya ko kwinjiza impwemu abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ivyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ingorane yo mu nyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye Eh, urakoze nawe washoboye gutanga ubuhamya bwawe temonyaje yawe y'uko kuntu washoboye kugerageza gukemura icyo kibazo reka rero twakira umutumire wacu agiye kudufasha gukemura ibindi bibazo bijanye n'izi nyifato canke ubu bumuga aradusigurira uko abibona n'ico ari co neza na neza ni psychologue mediatrice nibaruta eh, madame nibaruta twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga haraciye
murakoze mm. eh, madame nibaruta uh, turumvishe ingene uyu mwene data yashoboye ku- kugira icyo kibazo n'ibyo yashoboye gukora kugira ngo agikemure none iki kibazo umuntu ara- a- araki- arakivuga canke kira- araki- araki- aragikurana canke n'ikintu ah, twavuga yuko kigenda kirakura uko agenda arakura ni ikintu umuntu avukana
ubusanzwe iyo umwana atanguye kuvuga eh, agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyine atavuga amajambo nyine n'ingoga na n'ingoga nk'uko yabwiriza kuvuga cyane cyane nk'iyo yikwega mu- ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gufa- guso- gusohora ijambo hariho rero eh, izo ngorane ziva ku ku- ku karonda usanga mu muryango harimo umuntu agigimiza ugaca usanga rero ni ikibazo kijyanye n'ingene eh, ibihimba byo gusohora am- amajwi cyangwa gusohora kuvuga bi- bita- bita- neza nk'uko byabwiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza hari igihe rero umwana nk'igihe eh, yagize ya- yashyikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikirwa haba kwimuka bityo usanga abantu baba ngaha muri kasiye nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasiye cyangwa baba mu gihugu iki ugasanga bajya mu kindi gihugu cyane akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigaca bituma rero uwo mwana ashobora kugigimiza nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga eh, harimwo mu muryango abagigimiza ugaca usanga arabi- arabikuranye Eh, ubundi nawe birashobora kumushikira mu gihe kanaka bivuye kuri stress cyangwa ibindi bintu eh, bishobora kuba bityo biramuhagarika umutima Mhm. none nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijyanye n'iyifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'ababyeyi babo cyangwa ni kimwe muri bya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga ah, mu kibano mu gihugu ugasanga ni ikintu bafata nk'iki- nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize icyo agikoze ko mubibona gute
Mhm. Eh, aba- abavyeyi b'i burundi abavyeyi b'abarundi bariko baratera imbere cyane ku bijanye no kwivuza burya ku bijanye n'imyifato Eh, ndamaze ku nka ibice bitanu ku ijana vy'amakonsultation aba muri kabine kenshi usanga ari abana eh, baba bafite ibibazo nk'ivyo hagati y'imyaka eh, itanu n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka mirongo ibiri n'umwe mirongo ibiri
Eh, mu- muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigurira yuko bishobora kuva ku guhahamuka eh, canke ku kuba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamuye akiri muto iki coba kiri kimwe muri vyo
ego birasika iyo umuntu ariko aca mu bintu bi- bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo basavuye by'umurengera usanga baca batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza Eh, kenshi rero iyo umuntu ariko araca mu bihe bidasanzwe bamwe bamwe hari igihe usanga bagiye batangura kugigimiza ugasanga rero eh, bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo canke byamushikiye Eh, kenshi ku bana bi- birashobora kuva ku- ku ngene ku ishure imigenderanire n'abandi bana ba- bagirana ku ishure canke amanota ugasanga asanzwe kugigimiza kubera ku ishure sete bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hariho abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara Ivyo rero byabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bigiye eh, bigira ingaruka eh, imwe muri izo ugasanga niyo kugigimiza Mm. none muriko murabavura bamwe bamwe mu- mumenya mute ko ari ikintu yavukanye canke ari inyifata ariko aratangura ku- kudevelopa canke ku- kugira kugira ngo ukumbure eh, uburyo mumufasha buba butandukanye canke bose nico kimwe uko mugerageza kubafasha
Mhm, ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamneze donc ni ukuvuga ku- ku- kurondera gutahura mu miryango ufite fishe ikindi nk'ahantu tuvuga mu kirundi mugana ni fishe no mu kirundi iwacu tukivuga ngo ni fishe ufite fishe yandikwa ko eh, se na nyina aho yavukiye bishobora kuba byaramushikiye indwara ashobora kuba afite yara- yaragwaye canke eh, nyene abo bavukana ibintu byinshi byinshi ugomba kuronka ama i- inkunyi canke information nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha muri ibyo rero urashobora ku- kubona ati uyu muntu ko ata- mu muryango ata muntu n'umwe ya- ya- yarwaye ibintu bya- canke yagize ingorane yo kugigimiza eh, nkumbure pese hari ibi canke biriya avec uwo muntu nyene canke abamukikuje cyose cy'entourage uratahura ukamenya ko uyu muntu ibyo ari byo byose yoba yashigiwe n'ibi cyangwa n'ibi Eh, en plus hariho n'ibipimo hari amateste eh, ushobora kumuha umuntu ugatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona aho abaye
murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga turi kumwe na psychologue mediatrice nibaruta ariko aragerageza kudufasha gutegera gutahura ikibazo cyo kugigimiza iyo umuntu avuze adasohora neza amajambo akavuga yihuta akavuga umenga impwemu ziramuheranye icyo bita kugigimiza mu kirundi Ah, turiko rero turaganira kuri iki kibazo turaza kwakira n'abanywanyi biradijwi rya amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ah, niba bibashikira canke abo mu muryango babifise tugerageze gutahura kino kibazo twese hamwe mugume ku maradiyo yanyu tumira mate turagaruka
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umunsi wa gatatu turiko turaganira ku magara y'abantu uno munsi turiko turaganira ku kibazo co kugigimiza abantu bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana eh, canke kigatangura hagati mu buzima bwabo Eh, nivyo turiko turagerageza gutahura ah, psychologue mediatrice nibaruta afise ikigo gifasha ibijanye n'inyifato i Bujumbura mu Burundi ariko aragerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza um, ah, no kuri facebook murashobora kutwandikira mukabaza ibibazo n'ivyiyumviro mugashikiriza n'ivyiyumviro Ah, tubibutse adresse yacu ni voa radiyo yacu kuri facebook tubandanye rero mu kiganiro uh, mediatrice nibaruta madame gu- igisho- gishobora none gu, uh, gufata igihe kingana gute iki kibazo cyo kugigimiza mbere dusubira inyuma gato mwoba mugitahura nk'u- nk'i- nk'ubumuga canke nk'indwara muri make
sinavuga ko ari ubumuga ubumuga eh, tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera ari ibintu umuntu a- a- a- asanga yogendana ubuzima bwiwe bwose ariko kugigimiza ni- no- nogifata nk'ingorane sinonagifata nk'indwara jewe numva nogifata nk'ingorane ingorane kanaka yo kuvuga canke u- ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu canke ubundi bivanye n'ico ivyo ico kugigimiza cyavuyeko Eh, kenshi na kenshi nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye eh, ba- n'uko kugigimiza kwafashe umwana ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye amwitwararika agiri- hagira ibyo bakorera hamwe amuganiriza ah, agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse mu minsi mikeya uzibona byaheze Mm. nico kimwe no nko kubana no ku bakuze nabo nyine n'ubwo umuntu akuze ah, n'umwana usanga ah, amametode canke uburyo mubafasha butandukanye nabo nyine bifata akanya gatonya ni nk'igihe kingana gute
Ora- ukuze mu bisanzwe umuntu burya ikiremwa muntu ah, ari mu kuntu nyene ntushobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana uku mugabo kenshi eh, iminsi icumi cumi cumi n'itanu ah, ibaye myinshi yoba iminsi icumi niyo eh, nibaza yuko rero urumva biba bisaba yuko mukora ayo ma exercice hanyuma ukaraba ko atabindi bishobora kuba byara byaratumye kuko urumva ikibazo kiba kiri ngaho mugomba kugira ama exercise atuma umuntu ashobora kuvuga kwimenyereza kuvuga neza hanyuma rero hari ibindi ariko aracamwo bitandukanye ni ngombwa rero ngo umufashe kuri ibyo kuko urashobora kumufasha ibyo bibazo bikemutse uca usanga rero eh, asubiye akavuga neza kuko icyo ki- kiba cyatumye agigimiza mu gihe atari ibyo yavukanye atari bimwe by'akaronda biba biheze nabyo nyine bityo bigenda Mhm, mhm. birumvikana ko nk'uko mubivuze buri kiremwa muntu aba ateye ukuntu gutandukanye urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha none twavuga yuko baba abakobwa cyangwa abagabo eh, abagore cyangwa abagabo bo- bompi mu bijyanye n'inyifato cyangwa iki kibazo bose bofata igihe kingana cyangwa bijyanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore ni nicyo kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga
mu bisanzwe ni ingorane ikunda gufata abagabo sindagira ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka itandatu ndiko ndafasha abantu ngaha mu burundi eh, maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira kuri ico kibazo Mm, ico nanje ni namo- niyo mpamvu nakibajije kuko abonzi canke abo nakuze mbona benshi baba ari abagabo canke abahungu e, ni ikintu kumbure umuntu yogerageza ah, kumenya cane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nk'uko mubivuze benshi nasanze nanje ari abagabo n'abahungu ah, ba- bahura n'ico kibazo cane radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya tuganira na madame mediatrice nibaruta ni psychologue yajanye eh, akora mu bijanye no gufasha inyi- gufasha inyifato Eh, eh, madame nibaruta hoba hari ibigo mu burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo eh, co gufasha abantu ku- ku- kuvavanura n'inyifato canke ikibazo co kugigimiza mu burundi canke ahandi mu karere muba muzi Eh, ntibigwiriye ntibigwiriye ibintu bijyana n'inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bi- bitaratera imbere cyane ngo abantu bibyukire gukora eh, kuri ku- ku gatwe kabo usange buguye ikigo eh, atari bimwe bijyanye n'ama- n'amashyirahamwe eh, bimwe bita ama association cyangwa ama ONG eh, kuri je vrema ntapa Mm.
ntabwo nzi platino nta nta kigo nzi wiki kigejo n'iki tetere birashobora kuba bihari mugabo mm, ntacyo ndumva ndikomwe muri acyumva oya Ariko- ntituracumva na gato ahubwo ibyo ki- kitu- kidutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbure kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijyanye n'ijwi eh, ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura Oh, muba mwumva abo bantu baza kubitura bo baba baragerageje kuja kwivuza mu baganga b'ijwi
oya oya usanga ari ikintu usanga hari ikintu abantu bagendana igihe kirekire hari igihe mbere bakene bibaza yuko byohera yumvira ati "Na- nuko bameze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye ijana ku ijana nta muntu yari bwaje kwivuza kundi muganga ngira ngo kubera urumva baba bakumva ku maradiyo bavuga ati ngira umuntu wafashe cyangwa ugasanga barasomye ku buhinga ngo akanabumenye baramenye ko bishobora gufashwa mugabo eh, benshi ntabwo usanga baragiye kuraba uwundi muganga Mm.
usanga babibanyeho uko ukamenya ngo ni ubumuga budashobora ku- guhera Mm.
ariko birashobora guhera Mm.
yego by'ukuri ni ikibazo kitavugwa ko cyane cyangwa na gato sinari bwumve mbere y'uko ndanateramisha na kino kiganiro sinari bwumve ikibazo cyo kugigimiza kivugwa ku iradiyo cyangwa mu binyamakuru kenshi turagushimiye cyane kuba nafashe kano kanya ko kuganira natwe no kugerageza gufasha abanyagihugu kumva yuko hariho inyishu kandi nk'uko mubivuze kirashobora gukemuka reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanywanyi biradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine bashoboye kubaza ibibazo bashikirize n'ibyiyumviro duhere ku witwa innocent innocent wiriwe neza
ese muri ndamwumva muraho urakomeye
kuko tuzinyane Mm, innocent duze ijwi uvugire kuri telefone neza ah, madame nibaruta akumve neza duga ku ijambo
yakomeye akabazo nagira ndaze hari umwana yavukanye ibiherehere mu maso byinshi kirabura sinzi rero ko twaba turamujije kwa muganga kumuvuza turabura umuti wumva n'ubu biguma bikurikirana sinzi ko dufasha akaturoza nk'umuti ushaka akatubarira nk'umuti twogura kugira uwo mwana atere ibyo bintu mu maso Mm, umva n'umuti nta n'akamaro umufitiye mm, nk'akaturanga aho tuwugurira umuti mm. Um, uradutunga innocent no munsi ntituriko turaganira ku bijanye ni- ni- n'ingwara yo ku rukoba ariko eh, turiko tuganira cane cane ku bijanye n'inyifato kumbure ah, ushobora kurondera ubufasha ahandi ariko uradutunga uno munsi turiko tuganira ku bijanye n'ikibazo co kugigimiza
ego mubone indwara yo kugutimizaho hoba hari nk'imiti umuntu yoshobora nko gufata ubw'iruhere canke Mm.
ayivura igakira Eh, reka tukibaze ico madame nibaruta akumbure ni ikibazo ciza Eh, madame nibaruta hari umuti eh, mushobora kuba mukoresha canke mwumva ukoreshwa mu gufasha abantu bavuga no kugigimiza
Eh, mu bisanzwe umuti umuti abantu benshi bamenyereye imiti ba- ijya bamira Eh, mu bisanzwe imiti ijya bamira ni byiza ko ufata urwaye ikintu kijyanye no gu- na- ki- kijyanye no- no- n'uwo muti nyine Eh, kuko kugigimeza ntiwafata umuti eh, kiretse ama eh, a- amweke bi- hari ibindi ikindi iyindi ngorane iherekeje uko kugigimiza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimiza byonyine bivugwa n'ubuhinga butandukanye n'ama- na- n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora ku- kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira ariko nibaza ko kuri icyo kijyanye ni- ni- n'icyo yarabajije naho urumva kitajyanye n'ikiganiro nyezina nibaza ko yorondera umuganga bito- w- w'indwara zo ku ruhu nibaza ko yamuha umuco cyane Mm.
kuba yarafashe umuti w'umya ntukore ubu n'uwundi arashobora kumuhindurira byiza yoja kuraba umu- umuhinga umuganga yabyigiye ubu abo bita ba dermatologue Mm. urakoze Mm.
cyane innocent kumbure kuko mu byumse madame nibaruta at- at- at- ahanuye ati ni kuja ku mudermatologe umuganga ajejwe ivy'urukoba murakoze cyane madame ku bijyanye no kugerageza kubafasha ah, mutubwire amwe mu matekinike cyangwa bumwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijyanye no guhema uko kuvuga kurajyanye cyane n'ibijyanye n- no guhema k'umuntu iyo ariko aravuga
igihe kenshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atanguye kuvuga hacatse ikintu bita ubwoba Mm.
kubera bazi ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga canke ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyene bagaca bamu bamuherahereza ijambo ntibamukundire ko aheza kubera mbere barambiwe ico rero iyo yo n'inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ni ukureka agaheza kandi bakamwihanganira rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icya mbere ni ukubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba aki- aki- akiyemera aka- akaduza no- novuga ingene yibona akibona uko nyine abwize ko akamenya yuko ubwo bumuga ba- iyo ngorane afite ubumuga iyo ngorane ari ingorane ishobora guhera kandi mu gihe ayigeze neza hama rero iyo ariko aravuga hari ingene umufasha ku- ku- ku- kwinjiza impwemu cyane kugira ngo izo mpwemu azinjije mu gusohora ijambo azisohora bibaye n'izo mpwemu ariko arasohora Azi- asohorana iryo jambo ari- asohora n'impwemu uko kuntu yaragira uko yimenyereza uko amenyera kuvuga yisanga asigaye avuga rero neza bitamugoye hariho ibyo eh, bakoresha putetere sharimo u- imikenke hari ibyo bakoresha hariho akantu nk'agapira kamwe k'abana badunda usanga umuha aga- aka- akagira demuvuma akagira n'intoke akagafumbata ku buryo ariko aravuga yari- agenda avuga akajambo kamwe kamwe mugabo ubundi mu nyuma hejeje agaca avuga rero ijambo ryose niyo myimenyerezo ashobora kuyigira ahagaze cyangwa akayigira yicaye cyangwa hariho n'ibindi agira ariko aragira amasiporo bijya ba- bajya muri sale de siporo ari muri pozisiyo kanaka
birumvikana ko agaca yimenyereza yego Mm. birumvikana ko nk'ubwo buhinga busaba yuko boza kubonana na- n'abafasha nka bamwe bwe ubwo bundi buhinga bujyanye n'imikenke ubwo bu- bupira mu ntoki n'ibindi bisan- ibindi bi- bisa n'ibigoye gukurikiza atari umuganga cyangwa ari umuntu abafashije nk'umupsikologe ariko watanze n'impanuro ku bandi bantu mu kibano impanuro zihambaye uvuga uti kutamuherahereza ijambo umuntu akamuha umwanya agafata umwanya akishyura ikibazo cyiwe cyangwa agashikiriza icyiyumviro cyiwe ni ikintu gihambaye cyane mwavuze kandi nuko umuntu wenyine aba afise uko kugigimiza akwiye ku- kurwanya ubwoba birumvikana ko nk'uko mubivuze ubwoba ni ikintu gihambaye mu kugerageza ah, mu- mu mu kugigimiza ni facteur ihambaye cyane abantu ba- bafise ukugigimiza bakwiye kurwanya murakoze cyane rwose Eh, reka twakire abandi ku murongo twakire leonce leonce urahura akomeye
murakomeye neza cyane namwe murakomeye yego turashima Eh, duze ijwi yegera telefone numva umenga uri kure gato
oya ndayegeye Eh, duga ku ijambo
tubona banshikirize Mm,
iterekeye iyo ndwara kweri natwe muhira tuba dufite umuntu arayigwaye
mm.
Hello?
Eh, turakumva
yanahaye aravuga imva ya- ya- yarateba agasimba natwe ndafise n'umwana muhira ahaye aravuga ubwo iri jambo ritore arasimba kabona ahaye adoda ukuguru hasi Mm. mu kugerageza kwifasha Yego.
kuvuga
Sa?
Eh, aba ariko aragerageza gu- ku- kurwanya ubwo bwoba canke ni bumwe mu buryo bugerageza agerageza gukora kugira ngo yifashishe kuvuga neza
abahaye aragerageza kugira ahaye kuko abahaye aravuga abahaye aragerageza kuri ubwoba muvemwo ahaye aravuga Mm. abimaranye igihe kingana gute
ni umwana w'imyaka itandatu Mm. hari uburyo none muragerageza kumufashisha canke eh, kumutwara ku mupsikologe ngo amufashe abibanye na- abibanye ate
oya nta namwe turamutwara kweri Mm. muragerageza rero kuguma hafi mwumviriza impanuro za muganga ku cyo mugi- mushobora gu- kugerageza gukora canke bibashobokeye bibashobokeye muzomutware ku mupsikologe a- amufashe
sawa sawa Eh, urakoze cyane Eh, reka twakire na Namwe murakoze.
ego twakire na novance novance uratwumva
Eko ndabumva ndabaramukije amahoro neza
ni amahoro mm.
nanjye akabazo- akabazo mfite Mm.
hari nk'ukuntu ngiye nko kuvuga nkagira ubwoba Mhm.
rero niyo niyo mvuze nk'ijambo sindaritobore neza nkasanga ndarivuze nabi ariko muri jewe numva umengo no- nobi- nobivuga neza ariko bikananira kubivuga Mm.
iyo yoba ari indwara se nayo baba bayivura nyine biga- bigakira Mm. Eh, muganga yavuze ko atari indwara ariko ko ari ikintu kijanye n'inyifato kumbure guma ku murongo akagerageza kukuganiriza kuko yavuze ko nk'uko ubivuze harimwo ibijanye n'ubwoba ukwiye gutsinda Eh, muganga m- m- madame nibaruta nuko nguma mvuga mu Eh?
Na- hari n'ikintu nashaka kugusaba Mhm, mhm,
Mm, hari ukuntu muhora mutumira nk'abahanzi mhm.
nyine ari nk'abantu uba uheruka kera ugashaka nko kumva ijwi ryabo kubera uba ubakumbuye nashaka ko ko dutumiriye wa muhanzi bita ka janine tu- tugasaba kumva ijwi ryiwe tuzogerageza tuzogerageza kumutumira none hari ikibazo wowe ufitiye madame nibaruta ku, eh, mu bijyanye n'inyifato yo kugigimiza wi ha- hari ikibazo ko muri baza madame nibaruta ah, ah, akora mu bijyanye no ku- guhindura inyifato yo gufashamo mu bijyanye no kugigimiza banje ntabwo ngugumiza ahubwo kuvuga kwanjye kurananira usinze ururimi kumva narukoreshe gutobora nk'ijambo bikananira ntabwo ngugumiza Mm, Eh, kuvuga gusa niho niko binanira mhm, guserura icyiyumviro
Eh, Mhm. ikibazo cyiza cyane reka twumve madame niba atagerageza kudufasha Ah, duhereye madame nibaruta ku bijyanye eh, n'uwo mwana leonce yavuze yagendanye icyo kibazo namubwiye ko ashobora kumviriza ikiganiro mu mpanuro zimwe zimwe muza muratanga Ah, wogira icyo uvuze ku byo yashikirije naho tukabandanya kuri novance we yavuga nk'umengo asa n'uwo wewe ikibazo ciwe kijanye no guserura icyumviro si no kugigimiza gusa ariko guserura icyumviro aragifise muga bikamugora kugiserura bijanye gute Mm.
Eh, mu busanzwe numva uwo uwo mwana ari eh, ari we afite ikibazo kijyanye no kugigimiza uwo wundi rero kumbure byaba ari ibindi bibazo umuntu yogerageza kuraba eh, afashe akanya akabyitondera Eh, kuko urumva ikimutuma areka gusohora icyo cyiyumviro bizanana uwo areka aragisohora im- eh, uwo areka aragisohora ko uwo bari ko baravugana donc, ah, bivana n'ibintu byinshi Mm.
nibaza ko amureke yaba afite indwara bita mase desitini dosaba si indwara ni ingorane nayo nyine Mhm.
Eh, uko utiyemera kutiyemera.
Mm.
kutiyemera Eh, mugabo kuri uwo mwana afite icyo kibazo urumva ko n'iwabo mu muryango hariho abandi bagifite
Mhm.
ni ukuvuga yuko batoreka ngo ngo agikurane kuko kirafite icyo byonona umuntu arashobora guhitamwo kwiga ibintu atarashaka kubera iyo ngo- iyo ngorane Mhm.
nkumbure yari ashaka ku- kuba nk'umwigisha cyangwa yari ashaka kuba nk'umumenyeshamakuru cyangwa ugasanga afite yashaka kuba nk'umuavoka cyangwa nk'umucamanza ugasanga ahisemo ibindi uwundi mwuga atari wo afite ingabire kubera kugigimiza Mm.
Eh, ikindi urumva urumva ko iyo n'ingorane ikomeye atagira ubuzima muri kazoza atari yifuje kubera ingo a- akaba bitumwe n'ingorane kanaka nicyo gituma bihera umuntu agomba kuvurwa hakiri kare nk'uwaba ari umwana wewe biroroshe kubera aba akiri muto mufashe hakiri kare bi- bikiza byinshi eh, gusumba ibyopfa mu gihe abandanije eh, a- afite iyo ngorane ikindi bokwirinda muhira ni ukugira ni ukumu- ni ukumutwenga umutwenga kubera avuze ukonya cyangwa kutamwihanganira eh, ngo mumurindire avuge kandi mumwereke yuko mu- mumutahura muri hafi yiwe uko ariko aravuga ko ari ingorane muga kandi ko bishobora guhera bakamuba hasi ntibaze baheraheza amajambo avuze yavuga iki bagacamugira iyindi yumva ibyo bikomeza bikamugumiza muri cya kibazo Mhm, mhm. murakoze cyane rwose izo mpanuro muganga madame nibaruta ariko aratanga tu- twizere ko abenshi muri ko murazumva cyane cyane ugwaruka ugwaruka usanga mu bana iyo bari kumwe bariko barakina mugenzi wabo agigimiza mugerageze nk'uko psikologe nibaruta bivuze kudatwenga umuntu agigimiza kuko nawe nyine mm, madame nibaruta yavuze ko muri we hari igihe haba harimo ubwoba haba harimo kutiyemera ariko aragerageza gu- ku- kubana n'icyo kibazo eh, ni ikintu gihambaye kumufasha kutamutwenga ukamwihanganira yavuze kandi kutamuherahereza ijambo ariko ukamwihanganira ukamureka agashikiriza icyiyumviro cyiwe ivyo birumvikana yuko vyofasha uyu muntu agigimiza kuri kibazo cya novance wewe mwavuze yuko eh, kumbure bishobora kuba ari ikibazo cyo kutiyemera kutagira cyo bita mu gifaransa assurance Eh, hari impanuro womuha zomufasha ku cyo yokora kugira ngo iyo assurance ku kwiyemera kuduge kuzamuke muri we eh, bimufashe kubana n'abandi mu buryo eh, bu- no, bumeze neza kandi burimo amahoro butekanye kugira ngo nawe nyine atere imbere
E, kudashyikiriza icyiyumviro mu bantu burya biva kuri biva ku bintu kanaka biva ku ngene yabayeho biva ku ngene kumbure akiri umwana wasanga ashyikiriza icyiyumviro ugasanga ba- bose ba- baramubugiye gushikiriza icyiyumviro cyangwa ugasanga ntiyari afite ahantu ashobora kumenyera gushikiriza ibyiyumviro bakabiha agaciro nicyo gituma rero ko kumuha impanuro kanaka ngo ngo gira gutya na gutya ntamenye neza icyo byavuye ko eh, canke igihe bishika kuko ashobora kutagishikiriza icyiyumviro ngaha yisanzuye mugabo akagishikiriza ahandi yisanzuye urumva ibyo byose umuntu agomba kubanza kubica hirya nino kugira arabe mbega areka gushikiriza icyo cyiyumviro cyiwe bimworoheye kubera iki kubera iki aba ari he aba ari kumwe n'abandi ibyo rero urumva n'ibibazo nkumbura atashoboye kudushyikira ko ngo dushobore kubitahura mu muntu amema n'uwo Mm. birumvikana murakoze cyane rwose rumvira rero novance eh, madame nibara utahanuye yuko kumbure uwo mwitura ugashikira kuri kabine nibara utaye bujumbura canke ku bandi eh, bafasha ibijanye no guhindura inyifato kugira ngo bagerageze gutahura ikibazo cawe neza na neza aho gihagaze bagufashe neza reka twakire na francine ku murongo wiriwe neza francine murakomeye Mm. uduze ijwi gato uratwumva
rero ndabumva Eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro
iyo tubona umuntu yasakariye niyo kufite ubuhapimbi yuko ari byo mwamwandikira yifungura Eh, ntitwumvise neza subiramo
ni umuntu asakariye izine yo kubyibuha ni umwigeme Ah, mwigeme Eh, francine uno munsi ntituko turaganira eh, ku bijyanye n- na, na regime canke ubuvyibuhe bw'abantu kumbure mu biganiro bikurikira tuzoshikiriza ico kiganiro turiko tuganira ku bijyanye no- n'inyifato yo kugigimiza Ah, kumbure mu minsi iri imbere tuzovuga ku bijyanye mu minsi yahera kandi de- mugenzanje diane ninahazwe yari yateramijije ikiganiro cerekeye regime Ah, kumbure woja kuri site yacu ya internet hariho ico kiganiro ah, u- wumvirize impanuro batanze araciye nk'indwi zibiri turagumana telefone zawe tukurungikira ico kiganiro kirafasha Ah, no mu minsi iri imbere tuzogaruka kuri ivyo bibazo urakoze cyane francine ego tubandanye ku murongo twakire eric eric uraho neza
ngaho Mm, amahoro
amahoro Mm. ku kibazo canke inyifato yerekeye kugigimiza hari ikiciyumviro canke ikibazo woba ufise
yego nari mfite ikibazo agombe mbaze ko ari indwara ibite- ari indwara uba ufite nuko yoba ishobora kuvurwa icyo kibazo nicyo nari mfite Mm. urakoze cyane Eh, madame nibaruta hari indwara yoba i- ifatanye nuko kugigimiza
ikirese siterese uruhagarara Mhm.
Eh, icyo uruhagarara rurashobora gutuma umuntu agigimiza Eh, mu gihe canke ubwoba bw'umurengera burashobora gutuma umuntu agigimiza ubundi nta yindi ndwara nzi bifatanye Mm. A- ari indwara zimwe zimwe z'imitsi canke bavuga indwara bavuga z'amanera zozo mu bijanye no kuvuga zirashobora ku- ku- gutuma umuntu agigimiza canke ivyo byo biba ari bindi biri mu ijwi neza na neza
mu byo mbaze kugira ko ubushakashatsi ni uko umuntu adashoboye kuvuga neza hari uduti turi mu gihimba kivuga kiri mu muhogo usanga tutaba eh, tumeze uko byabwiriza kugira ngo ashobore kuvuga neza ni ukuvuga yuko rero ibyo ibyo nibyo nzi mugabo ibindi bijyanye n'imiti cyane cyane ibintu bi- bi- bijya kure cyane mu bijyanye na- ni- n'ibibazo bishobora kubazwa umunehologe nibaza ko ari we yoheza akabisigura neza Mhm, mhm.
Mm.
birumvikana eh, mwafashije cyane ku bijyanye no kwibutsa abantu cyangwa kubwira abantu yuko ah, uko kugigimiza gufise isano n'ubwoba umuntu aba afise muri we rero abatwumva abafise icyo kibazo bagendana naco bogerageza kurwanya ubwoba Ah, turi kumwe na mediatrice nibaruta psychologue mu bujumbura mu burundi ariko aradufasha ah, gu- ku- kumva gutegera no kugerageza gukemura inyifato y'ukugigimiza abamwe bagendana nayo radiyo ijwi rya amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaganira ku bijyanye n'inyifato ikibazo cyo kugigimiza kuri uno munsi wa gatatu aho twihweza ibibazo bijyanye n'amagara y'abantu turi kumwe na psychologue mediatrice nibaruta ah, araduha uburyo abantu bashobora kumushikira bashobora kuba bafise iki kibazo canke bafise abana bafise iki kibazo abantu mu kibano bafise iki kibazo cyo kuvuga bagigimiza yavuze yuko ari ikibazo gishobora gukemurwa ah, bijanye no kugerageza guhindura nyifato eh, n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakoresha mu gufasha umuntu afise ikibazo cyo kugigimiza Eh, madame nibaruta woshikiriza aho muherereye neza na neza i bujumbura mu burundi na nimero abantu bashobora kubaronkako
Mhm. dukorera kujya kujya rumonge ni umuntu a- a- aciye ku ibarabara rya murongo arenganye nko muha hariho building yitwa limba house aca abona ko handitseho kabyendi psikologe nibaruta hanyuma nimero ni mirongo irindwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu yego ibigo biruguruye ku muntu wese yifuza gufashwa
Mm. I- ibindi bibazo none mufasha muri icyo kigo eh, kabine nibaruta n'ibihe mm, abantu bashobora kuba batazi eh, mwubafashisha baje mu bijyanye no kugigimiza ariko bashobora kuhabonana n'andi maserivisi nk'ibi
ni eh, umuntu iyo atatora itiro murazi ko bibabaza nk'ibyo onya turabifasha mu buryo butandukanye eh, hari ufite akamubakiye ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo amakuru turayafasha abana bafite ibibazo byo mu ishuri turabaha amatesi hariho eh, i- ama- ibipimo tugira kugira ngo tumenye ingene umwana eh, tumufashe kumenya ingene umwana amerewe hari ababyeyi bakeneye kumenya imigenderanire abana bafitanye n'aba- n'abantu bo mu nzu cyane cyane n'abakozi bo mu nzu kenshi na kenshi kuko bene aho nama ndahasanga akabazo imyaka itandatu maze eh, narabonye ko hari ibibazo ababyeyi ba- bajera basigara barakemura abo ba- baba bagejeje kubarera ugasanga hari ingene babanye bitahiye ngo bimere neza muri icyo gihe rero umwana uwo ari we wese si ukuvuga ngo umwana afite ikibazo urashobora kumu- kumujyana ku psikologe kugira ngo utahure ingene yibona mu muryango dukoresha nk'amatesi bita tesi de famiye cyangwa amateyage cyangwa ayandi matesi nyine atandukanye atuma umwana aserura akamubakiye ku mutima Mm. murakoze cyane rwose Eh, tugarutse kuri uwo mwuga nyine w'abapsikologe babafasha mu bijyanye n'inyifato z'abantu eh, mwaravuze cyane ku bijyanye eh, twanabigarutse ko mu ntango ku bijyanye n'ibibazo abantu bagira mu buzima bibatuma bagira inyifato cyangwa bagira n'indwara eh, zi- zigaruka eh, batangiye gukura ukuntu umuntu ashobora kwitaho i- izo trauma eh, i- ibyo bintu byaba byarabashikiye mwogerageza kudufasha gutahura bimwe mu byo abantu bokora kugira ngo babone yuko hariho inyifato zi- zijyanye n'ibintu baba baraciyemo umuntu yogerageza kwifasha gute ego yoza ku mupsikologe ariko yomenya gute ati iki kibazo mfise kumbure gishobora kuba kijyanye n'ikintu naciyemo nkiri muto canke ikintu nabonye numvise cyampahamuye umutima
nibaza yuko icyo ni ikibazo nyine kirimo ibintu byinshi rwose mu bisanzwe iyo umuntu atabayeho neza urumva arabyumva arumva nyine ko atamerewe neza mugabo kenshi na kenshi ibikomere abantu bagiye baragira mu bwana cyane cyane myaka ibiri itatu ine itanu kenshi abantu nakira abo mfasha kenshi ndabafasha mfasha icyo twita abo twita amfa interiyeri umuntu wese arafite amfa interiyeri akana kari muri wenyine kariya kana kaciye muri bijya na bijya na bijya biba biri muri we ubu rero nibagiye kuvuga ko muri ibyo nyine dufasha harimo ibyo gukingira nicyo gituma twumvire kugira ishure icyo cyangwa kereshi hamwe ababyeyi basiga abana kugira ngo twirasire twirasire ko umwana amerewe neza niba uri buri ntizizofasha bose mugabo hari abana mu gisigara cya bujumbura bagiye gufashwa n'abahinga iminsi yose bakifasha mu byigwa mu kubasiga muri icyo kigo ababyeyi bakaza kubatora mu masaha kanaka mugabo abo bana tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibikenewe byose kandi twongere dufashe n'ababyeyi babo kubatahura dushobora kubafasha mu buryo bazovamwo abana bazogira akamaro umuryango n'igihugu
ni ukuvuga ko nk'umupsikologe arakenewe cyane ku kigo cy'ishuri kugira ngo akurikirane inyifato z'abana
cyane cyane rwose kuko mu bibazo mpora mpura nabyo ndiyumvira ati none ibi bintu iyo byamenywa iyo hari umupsikologe mu kigo kanaka iyi myaka yose umwana yagiriye ibi bibazo ntibyari kumushyikira cyari ikintu cyoroshye cyane gukosora kuko umwana umuhaye tesite mu bisanzwe umwana aravuga iyo ariko aca mu bihe iyo afite ingorane n'umukozi wo mu nzu iyo afite ingorane na naka cyangwa na naka akiri muto biroroshye rwose kubona kuko umwana ntaba aragira bimwe twita amamekanisme de defanse ngo anyegeze ni ukuvuga habura abo bantu babafasha nyine mu mashuri habwiriza kuba hari abantu bize ibijyanye n'imyifato kugira ngo babone ibintu hakiri kare babikemure hakiri kare nk'abajya bana usanga batemba muri aderesitanse ugasanga baramujyana kwa muganga bakabura ibyo arwaye umuha tesite urabibona umwana afite tandasi ko uzoshobora gufata ibiyayuramutwe muri kazoza urabibona hakiri kare urumva ko bishobora gukinga
ikintu kirahambaye cyane nk'uko mubivuze gushobora kubona ikintu hakiri kare cyane rwose none ababyeyi barabitahura canke akenshi muhura n'iyo nzitizi yaho ababyeyi usanga umenga babifata nk'ibintu by'indwara zo mu mutwe gukenera umupsikologe n'ibyo abantu barwaye mu mutwe cyangwa n'ibyo abantu bameze uku na kuriya ababyeyi baratanguye kubitahura yuko umupsikologe ari umuntu akenewe mu buzima bw'umwana akiri muto
ego ntibabitahura nyine n'urugamba ubusanzwe ikintu cyose iyo kije ari gisa na gishasha kuko ni ingwano hari igihe usanga batariko barabyumva hari igihe nk'aho nkorera hari aho nkorera hari abana nk'abo handi mugabo usanga nk'umubyeyi atatahura ingene bamuha igipimo umwana kubwira ko umwana adafite hariho n'abandi babyitabira singirira ndabira mfasha gutahura umwana twokora iki hari ababyeyi benshi nsigaye mbona babisaba ko umuntu amugirira tesite psikologike kugira ngo amufashe kumutahura
murakoze cyane rwose madame mediatrice nibaruta kuri izi mfashanyo n'impanuro mutanze twaganiriye cyane cyane uno munsi ku bijyanye no kugigimiza icyo biva ko n'icyo umuntu yovyita si indwara nk'uko mwabivuze mwatuhanuye yuko twovyita nk'inyifato ishobora kugongogwa ishobora guhinduka n'ubufasha bw'abapsikologe impanuro za nyuma none dusozera ikiganiro mwoha haba abagendana n'iyo nyifato abari mu kibano ababyeyi mufata akanya mugaha impanuro abatwumva
yego iyo umuntu afite iyo ngorane yo kugigimiza uko bamutwenga niko yongerekana hari abibaza ngo bamutwenze ngo atabiheba mugabo si ibyo iyo umwana agize ikibazo cyo kugigimiza hakiri kare umubyeyi agomba gutahura mbega biva kuki hanyuma umwana ariko aravuga ntamwereke ko ah, yamutesheje umwanya akamurindira akamuhanganira hanyuma niba bifate nk'ikintu kizokwiheza gutyo nubwo rimwe na rimwe birashobora guhera kubera petse ibintu aba ariko aracamo byahindutse mugabo kenshi na kenshi abantu bayigira bayigira igihe kirekire kandi irabababaza cyane ugasanga ubuzima bwabo burabishe nicyo gituma rero hari abize ibijyanye n'imyifato bize ku makori y'abantu y'abarundi n'abarundikazi bagomba kubafasha eh, gukemura ibyo bibazo bitandukanye biba bikorera bashyizwe mu buzima Mhm. Eh, ku baja- ku bijanye n'abayigwaye bobo canke abatayigwaye abafise iyo nyifato nabo nyene ubahanura ku- kuvyifatamwo bate cane cane
icya mbere iyo mu gihe yagerageje ku- kubo bihera ntibihere agomba kwitura umuhinga yize ibijyanye n'imyifato akamufasha mu gihe rero ataramufasha agomba kumenya ati ni ingorane birahera naho bimeze ukubunya birashobora guhera amaze kumenya ko bihera aca yegera abashobora kumufasha bigahera cyangwa nawe nyine ashoboye kumenya ingene yifasha akifasha yamenya icyo byavuye ko akagikorera ko ubundi ari nk'umubyeyi yakurikije umwana akabona umwana wiwe atangiye kugu- kugimiza uwo ya- uwo yakurikiwe agomba guca atangura akamwitwararika bidasanzwe akamuha agaciro akamuba hafi hama bigaheza bigatora inzira nziza binaniranye agaheza akitumize bijyanye n'imyifato radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabashimiye cyane rwose madame eh, mediatrice nibaruta psychologue i bujumbura mu burundi afasha ibijyanye n'inyifato yadufashije ku bitari bike gutegera iyo nyifato yo kugigimiza icokogwa haba kuyigwaye canke kuyifise iyo nyifato haba mu kibano icyo abantu bokora kugira ngo bafashe uwo muntu ah, afise uko kugendana kugigimiza turagushimiye cyane rwose n'abafashije gushikiriza ibibazo n'ibyumviro nabyo nyine byafashije turabashimiye cyane hari mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu kuri uyu munsi wa gatatu turabashimiye mwese
umajaye o umajaye ye tí mo bá gbé sisi lọ mo máa gbé ṣayé o mo máa gbé ṣayé ye jayé bí ti o bí gate till the morning o till the morning ye. ta ló jẹ́ ká wọlé sínú gate is my mummy o my mummy. Eh. you say you love me àti kẹ́tọ́ mọ́ na story o na story. Eh. paper kọ́là náà mọ́ na money o na money. Eh. Ọlá mi bí ṣúgà ó pè mí lọ́ní o, máa ọ́ní. Pàmò roboto roboto, baby gẹ̀dá ó yàtọ̀ ń bolo. Grammy crazy make me kolo, I dey feel like the aṣáko gbogbooro. Pàmò roboto roboto, baby gẹ̀dá ó yàtọ̀ ń bolo. Grammy crazy make me kolo, I dey feel like the aṣáko gbogbooro. Gbogbooro. Kò sówó lọ́wọ́, ó fẹ́ pe sisi zombi o, you be zombi. Yeah ìfúnnáyà tó bá wá ó máa jáyé o ó máa jáyé yé tí mo bá gbé sisi lọ mo máa gbé ṣayé o mo máa gbé ṣayé yé jáyé bí ti bí gé ti the morning o ti the morning. bámúrogodo rogodo. baby get down make we tó ń golo. baby go down make we golo. you sharp like àdúgbò gogoro. ọmọge pàmúrogodo rogodo. ṣé you go be my ololo. say make you leave me for gutter yeah, no no. elephant lọmọ ló bí tambolo. ó ń pariwo bí techno kọpana. ó fẹ́ jẹ́ international banana. èmi tí mo ti ṣá tí mo ti kánná. bóyá one time make we go corner. ó ń pariwo bí techno kọpana. ó fẹ́ jẹ́ international banana. èmi tí mo ti pọ́n tí mo ti kánná. bóyá make we go for the one corner. one corner. kò sówó lọ́wọ́ ó fẹ́ pe sisi zombi o ibi zombi. Yeah. ìfúnnáyà tó bá wá ó máa jáyé o.
radiyo ijwi rya amerika isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri shortwave mirongo migufi si mirongo wa cumi n'icyenda na murongo wa mirongo ibiri na kabiri tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu turi no kuri facebook twitter ni adrese ni voa radiyo yacu murashobora gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iyo mihora radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu murakoze
bambwiye ko usangira na benshi nziba amatwi kuko ntashaka kubumviriza ngo naho ndi intare imbere yawe ndi intama nshaka abiri umpinduke undi umutima guta ntiwabona nk'uko ushereje umbabarire cyane kuko ku isi nawe uri pafegiti jewe nawe turi abantu bibi soye joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi Ah, gukunda uko ndi nkagukunda uko uri komeza unkunde cyane kuko nkukunda cyane Let me feel love, feel love, feel love. Let me feel love, girl.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza